e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso tlhe wena cathy re tlhalosetse tlhe o re tlotlele gore o na le bolwetse jwa swikiri ne o na le sebaka se se kae o na le bolwetse jwa swikiri ebile o itsitse o le dingwaga tse kae gore o na le bolwetse jwa swikiri emma um dumelang dumelang dumelang ke bida go tse catherine motse matshukudu ke mhm. mosetsana wa motswana ke goletse mo kgaolong e bidiwang mo gobane gone mo botswana mo um ke na le lebaka la ten years ke ntse ke tshela ka bolwetse jo jwa sukiri mm-hmm. um ke itsile gore ke na le bolwetse ba sukiri ke na le dingwaga di le eighteen go ne go diragalang fela a o ne o phela o lwala kgotsa o ne o ile fela ko ngakeng o ile go itlhola fela go diragetseng gore o feleletse o itse gore o na le o na le sukiri emma go simologe le hela ke bona ke latlhegelwa ke mmele ke ne ke latlhegelwa ke mmele hela ka tsela hele e sa tlwaelegang jaanong banna ba mpotsa gore go rileng ko gae ke tshwanelwa ke go nwa metsi a mantsi and ga ke nwa one metsi a mantsi ao ga re ke toileteng kgapetsa-kgapetse nna ke ne ke sa itse sepe ka bolwetse ba sukiri gotlhelele ka gore mo lelapeng la ga mme ne go sena o tse o nna a lwala bolwetse ba sukiri Mm-hmm. yaanong nako nngwe hela gone ke ntse ke ngongorega ka gone go latlhegelwa ke mmelemo mm-hmm. a bo ke rako ke tsamaye ke ko sepatela ka gore ebile ne ke tsele lebaka ke sa tsene mo mo malatsing a kgwedi ne ke sa bone mm-hmm. my mensural period ke tsere three months kwa lapeng ba ebile ba belaela le gore ke itsholofetse ke ntse ke re nyaa <laughs> mm. tsala ko sepatela ke tla ke dirwa pregnancy test ke ba bolelela dikai ke nang le tsone ee. ebe mme o nna nthusa wa mo ya go raya gore mme ke go tlhole malwetse a ka go farologana a gore mme ke tshabelela ke gone go latlhegelwa ke mmele ke sena pain e la mo mmeleng mm. gang e le go nwa metsi ke tshabelelwa ke lenyora le lentsi go raya gore mmeo a ba a ntsaya madi ba re ba go dira tsone di-blood test tseo ba ntha ba re ke boele maduo morago ga beke mm. go raya gore ga ke boela ko gae ke tsamaya ke ya go emela maduo e rile morago ga three days ke ga ke tlhaselwa ke bolwetse yaanong go utlwala go bonala gore ke a lwala tota ke na le bokoa bo bo sa nnang sentle mo mmeleng mhm. be re tsamaya re iketetsa re ya kokelong e nne e le gaufi le rona ga ke tsena kwana mm, mme wa moo ke o nne re mo fitlhele o nne a feta a re thusa ke ga ntlha re mm ga ke bala ke lebile karata ya gago ya tleliniki dikai gago ke tsa motho a na le sukiri mhm. aa ke na le sukiri kana ke a gagamala ke mmolela gore kana mme ke tsere madi ga ke ise ke go tsaya maduo mm, mme o a ba reng ya gona gore ke go tlhole sukiri mo monwaneng ga a tsaya a ntlhaba mo monwaneng a tsaya madi a ba itlhela sukiri ame ya e le ko godimo a ba re ga e le gore no o simolotse wa sukiri sukiri e mo go wena mo mogompienong e ko godimo go feta selekanyo ene ga se mo go letlelesegang ebile ore ga o ntse o sa tshele ka sukiri so ke ga ba nreferela ko sepatela le ka ntswa ko ba malete referral hospital ke gorogile teng ke sa ipoone hmm. ga tsa gora gore e sa le ke ke tsala mo khomeng hela ke le mo mo ambulanceng re le mo tseleng ra ko ramosa hmm. ke tsa go tsoga foo malwetse a le mararo ke itlhala ke tsentse di-driti ke le mo bolaong ba fela ke sa itse gore go diragetseng fela ka ntlha ya ma ka ntlha ya gore ba fitlhetse o na le sukiri emma e le ka ntlha ya gore ba fitlhetse ke na le sukiri um mm-hmm. Kathy eh, a re boele ko moragong yana lenyora le o buang ka lone le o ne o nwa metsi a ga o dutse fela motshegare kgotsa le mo gare ga bosogo o o tsoga o nwa metsi le gore ga o ne o re yaanong morago a malatsi le mararo o fetsa go boa ko ko tleliniking yana o tsena ko lapeng o botshimola o lwala go lwala goba ke go ne go diragalang ka wena emma ne e ne re ga e, ke ne ke tsoga le gare ga bosigo ke enwa metsi le ga ke enwa metsi leng ya re letsatsi ga hmm. ke ntse ke ntse e kgona gore ga ke ja fa le ke go ja dijo tse di nang le letswainyana go batla ke ja mo go nang le sukiri e ntsi fela hmm. ke kgwa ke feroga dibete ke gore ke diragalela ke diwagela tse e leng gore gone go kgwa mo go feroga dibete go tlhoka appetite mo kore gore ke dilo tse di sekiri hela jaanong mm-hmm. bane mo lapeng ba ne ba akanya gore ke pregnancy ka gore le bone ne ba sena kitso epe kalo ka sekiri mm-hmm. mm. o ka ile fa lekgante le gore ko ga bo mama ga gona o a nang leng bolwetse bo ko letlhakore le lengwe la ko ga bo papa ga gona o a nang leng bolwetse ba sukiri ga gona o tsayanang le bolwetse ba sukiri yo ka jalo bo tshimolola ee. ka wena ko gorra ko bolwetse bo bo tshimolola ka wena bo simologile ka nna <laughs> ke type mang eh, eh sukiri ya gago a ke type 1 kana type one ke ha mhm. ma kana type 1 ke ha go ntse yang ke ya go diragalang Hey, ee, type 1 is whereby uh, the, the, the, the pancreas produces little or no insulin at all mm-hmm. mm-hmm. eno eh, sale ka o ne monnyane mane o le dingwaga di le some le borobedi ga o tla o fitlhelela gore eh, o na le sukiri seno se se ile sa fetola eh, jang botshelo ba gago a o ile wa tshwanela ke gore o fetole ka mokgwa o jang ka teng um o itlhokomela ka tsela ntseng jang re fe se tshwantsho fela sa gore botshelo ba gago bo fetologe ka tsela ntseng yang lifestyle ya gago ka kakaretso emma Hmm, botshelo ba bone ba fetoga ke ne ka tshwanela ke gore ke fetole ka fo ke dirang dilo tse dintsi ka teng mhm. kgang yone ya dijo ke ne ka fetola ka fo ne ke isa ka teng go simolola gore ke je dijo tse di nang le moroko o montsi ke mhm. ganelele mo dijong tse eleng gore ga di na sukiri e ntsi gore e kgona go laolesega le yone mo mading mm-hmm. le phakela ga ke tsoga ga ke tsoge fela be ke re ntse ke go ja tshwanetse gore re pele ga ke tsenya sengwe ka legano mm. a bo ke ke tsaya glucomisa ke tlholelela gore sekiri mo letsatsing la gompieno e ntse yang mm mm-hmm. -hmm. Hmm. eh o tsa mofuta o feng wa ditlhare tlhola ke bona gote go na le um eh, dinnalete di-injection eh, le bo dipilisi wena o tsa mofuta o feng wa diokobatsi eh, mma ke dirisa yone insulin mm. ke yone ya injection mm, mm-hmm. o e dirisa tsatsi letsatsi o itlhaba tsatsi go na le motho a go tlhabang kgotsa ke ke wena o itlhabang tsatsi letsatsi um ke nna ke itlhabang tsatsi le letsatsi o itlhaba nako ma ma o itlhaba nako mang ke itlhaba la la ga ke sena go ja sengwe o o o ke gangwe ka letsatsi ma ke gangwe ka letsatsi emma ke gangwe ka letsatsi eh ga ga ga ontso o tla o ntse o tshela ka ka ka bolwetse jo jwa swikiri bo ke lwana tse di fentse o ithutileng tsone gore di ka feletsa di go tsentse mo kotsing thata ha o sa itlhokomele ehe diphatsa tse ke tseo ga se ke re e sa laolesege ga mm. e, e ya ko godimo ke kgona go ntira mathata one a gore ke kgona go feletsa ke tsene mo khomeng mm. ke kgona go feletsa ke tsene mo khomeng hela e leng gore e kgona go nkisa ko lesong ka gore mmele wa bo o imelwa yaanong mm-hmm. dikaitselo tsa gore ga se kirele ko godimo ke tshwarelela ke gone go kgwara go nwa metsi kgapetsa-kgapetsa mhm. ka ra go sebe ke re ke timola sukiri yaanong go raya gore ya be e le ntsi mo go nna ke tlabe ke tshwarelela ke go nwa metsi kgapetsa-kgapetsa kana e re ga ke bo ka distanceng ya nagele be ke hupelwa ke tsone dikai tsa dingwe tse di supang ga sukiri e le ko godimo oh, okay okay nananyana puntsunyunuke o teng <laughs> o teng eh, o sebaka se se kae nananyana four oh, months enong bona nako e o imile ne ga wa nna le matsapanyana ka go ima ga gago a gone go tshwanetse o tsenyeletse gore o itlhokomele thata-thata-thata go feta ka nako tso tsotlhe tse o itlhokometse ka tsone emma go ne go tlhokega gone mme hela gata ga ke a experience sepe se sentsi mhm. go ne go tlhoka gone gore ke laole sekiri ke leka leka ka bojotlhe gore e laolesega e se ka ya nna ya ko godimo mhm, mhm ke mofuta eh? ke mofuta feng wa dijo tse e le gore um eh, ga o re ke plate ya motho o na leng um kana ore ke type ke type mang ya gago ke type one ke type one eh re direle play breakfast ya swikiri type one o bo re direla lunch o bo re direla eh, dijo tsa maitsibua gore go na le eng le eng le eng mo di-plateng tsa gago okay breakfast um ke tla re bogobe ba mabele okay bogobe ba mabele ke tla re bogobe ba mabele ke botsa ka mašwi ka lebese mm, mm-hmm. lunche <laughs> <laughs> um ke tla re mm, gongwe ke ja brown rice go na le le phutsi mm. le di-vege tse di-green le namanyana <laughs> no ngwana okay a re tsene mo plating ya bofelo <laughs> ya maitsiboa ee eh. <laughs> ya maitsiboa gongwe mm. ke tla re ke ja tapole eh. mm, le a ke re lettuce le mo teng le cucumber le namanyana ah, ya no lena manyana <laughs> botshelo ba gago bo siame fela o tsweletse pele ka botshelo ga o feta fale ga gona gore re ka re gae o a lwala o na le bolwetse jwa sukiri a wa bua phatlhalatsa ka bone o ikamogetse botshelo ba gago bo tsweletse pele emma ke ikamogetse mme gone go tsere go ntse re lobaka tota go amogela seno se ke tshelang ka sone goreng go tsere lobaka wena Mm. ke gore ke tsere ngwaga tse pedi tota ke ikamogetse ke setse ke na dingwaga tse twenty mm. ka mogala le gone ke kgonang go lemoga gore bolwetse bona ga se sepe ka gore ne ke kgona go tsena ke tsamaya le batho re ya di-campaign yana ke mm. kgona go kopana le ngwana o ten years a re o fetso ka bone e be ke a mpolelela ka gore mokento o bereka morago ga lebaka le le kae mokento ga o na le bothata bona o dira yang ke ne ka feletse ke ithutla go le gontsi be ke feletse ke amogela seno se ke tshelang ka sone ke reng gore ke tswelele ke ele ke gone yaka mm-hmm. ke ikamogetse yana mm-hmm. o ka raya bao ba ile e gore ba sokola go ikamogela le ba ile e gore ga ba itlhokomele motho a re um ke a ke tsaya ditlhare mane Eh, ka jalo ke tla ja sengwe le sengwe nka se ikatise nka se direng motho o ntseng yalo o mora o mo fa molaetso ofeng emma nka mmolela gore gone go manage-a um, sukiri go godisanyana ka gore mm-hmm. mm, yone hela ga e motlhofo dipalo tsa teng ga di nke di tsamaelana dinako tse dingwe di lebagane le ka fore nna le di-stress ka teng ka fore jang ka teng mme hela mm-hmm. sukiri ke bolwetse bo e leng gore ga bo go tsene ga gona gore o ka re wa bo reverse yang ka tsela o mhm. ntse o tsaya medication o o filweng le dijo a ja sentle gonne go na le regular physical activities tse re di dirang mhm. re tlebe re tswelela re ntse re tshela botshelo bo bo itekanetseng re mhm. tla nna le malatsi a mantsi a botshelo hmm. catherine ra lebogatlhe um re eh, go eleletsa pholo um eh, le nnananyana a gole o itlhokomele o mo tlhokomele o utlwe ra leboga ba dumele ko botswana utlwe lava <laughs> badumedisa okay bye bye <laughs> thank you ke catherine um eh, motsomatshokuri go tswa kwa nageng ya bagisane kwa botswanang re bua le ene jalo ka gore o tsweleleditse jang pele botshelo ba gage ka bolwetse jwa swikere eh, le mo ikutlwetse gore matshwao a nnileng teng ke a feng a feletseng a dira jalo gore a feletsa ye tleliniking mme yaanong e le botla go tsenelela yaanong ke ya gone go diragalang a ba feletsa a ile tleliniking gape ba sa a ile bookelong gape ba feletsa ba mmoretse ba re bona selo se ke swikere a tsa dingwaga di le pedi go ikamogela o ikamogetse ga jaana o tsotse pele ka botshelo ba gage ebile o na le nnananyana tla nte re itlhokomeleng um re batlane le maatla a go amogela diemo tsotlhe tsa pholo tse re na leng tsone gore re tle re kgone go itlhokomela le go tswelela pele ka matshelo a rona se ke motsweding fm konka bokamoso